bifuriza amahoro n'amahirwe
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzi badusangira ijambo aho muri hose hano i washington ni etienne karekezi mwese aho muri mutwumva mwatwumvira kuri radiyo zanyu mwatwumvira kuri mudasobwa cyangwa se ku zindi mbuga zihariye mwese mbifurije gusoza umwaka neza no gutangira umwaka mushya mu mahoro umunezero ubuzima bwiza n'ituze
nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashye twongere twishime tunezerwe dushimire imana nyagasani iduhagaritse tukaba tugejeje aya magi ikiganiro cy'uyu munsi kirasubiza amaso inyuma tureba icyo umwaka urangiye udusigiye mu nzego zitandukanye ni ikiganiro twateguriwe na mugenzi wacu Eric bagira ubusa ari mu Rwanda Eric mikoro ni iyawe Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo muri ibi bihe isi yose isoza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu inatangira umwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane birumvikana ko ikiganiro cya none ari umwihariko nk'uko abadukurikira basanzwe babimenyereye mu bihe nk'ibi tubagezaho amakuru makuru yaranze umwaka usoza turibanda kuri uyu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu mbere yo kwinjira mu kiganiro turabanza kwihanganisha ab'umwaka utagendekeye neza ariko tunabifuriza ishya n'ihirwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane batangiye turifuriza kandi abo ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu yaguye neza kwibuka bagenzi babo bitagenze neza ikiganiro cyacu kiribanda kuri politiki ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ubutabera n'umutekano ku rwanda n'amahanga kuri mikoro z'ijwi rya amerika i kigali mu rwanda murumva eka bagira ubusa mbahaye ikaze mu rwego rwa politiki n'ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umutekano inkuru zivuga ku cyuka kibi hagati ya repubulika ya demokarasi ya kongo n'u rwanda zararumbutse ibi bigaragarira mu karere no ku rwego mpuzamahanga inyeshyamba z'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu zakajije umurego ku butaka bwa kongo harushaho kuzamuka imbwirwaruhame zikarishye ku bategetsi b'ibihugu byombi kinshasa ishinja kigali kuyihungabanyiriza umutekano ibicishije mu nyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu kigali nayo ikikoma kinshasa gutera inkunga no gukorana n'umutwe wa fdlr udacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu rwanda mu mpera z'umwaka nibwo perezida kagame yakiriye anagirana ibiganiro n'umuyobozi ushinzwe ubutasi muri leta zunze ubumwe za amerika avril hens perezidansi y'u rwanda yatangaje ko abo bategetsi bagiranye ibiganiro byubaka byibanze ku buryo bwo guhosha imvururu no gushaka umuti w'ibibazo bitera umutekano muke mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ibi nabyo uwashingira ku mwuka waranze impera z'umwaka wa bibiri bibiri na makumyabiri na gatatu akemeza ko ntacyo byagezeho ntiyabaciye nk'amabere ubwo haburaga igihe gito ngo amatora y'umukuru w'igihugu abe muri repubulika ya demokarasi ya kongo bwana felix antoine cisekedi cilombo utegeka kongo yatangaje ko ategereje imbarutso gusa yo kuba u rwanda rwayishotora ubundi rukambikana aha yari kuri kimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu cye kugira ngo tubone amahoro hakorwa iki
ni ukumushoza w'intambara kandi narabivuze ndongeye mbisubiyemo hano ndabibabwiye kubera ko nari narabibitse iki gitondo naganiriye na televiziyo imwe yo mu mahanga ariko sinashatse kubivuga nayibwiye ko nabigeneye mbere na mbere abaturage ba kongo aho nabivugiye icango kandi ubu nibwo mbivugiye kuri televiziyo ya mbere yo muri kongo aho iwanyu haramutse habaye agatero gatoya gusa bariya mwabonye bishimisha bavugira i nayirobi agatero gatoya gusa reba neza kweza ku minwa yanjye ndahita mpamagaza mu nama imitwe yombi y'inteko nshingamategeko nk'uko itegeko nshinga ribinyemerera hanyuma mbasaba uburenganzira bwo gutangaza intambara ku rwanda ndabivuze kandi nkoresheje imvugo nyayo kubera ko ibyo ndanabyiteguye kandi rero uyu munsi ntibinasaba ko twohereza ingabo zo ku butaka mu rwanda duhagaze iwacu dushobora kurasa kugeza i kigali De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali.
ni amagambo u rwanda ruvuga ko atari ayo gukerensa bitewe n'uwo yavuze n'igihe yavugiye nk'uko bwana ale mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda yabibwiye ijwi rya amerika hari kuri telefone ngendanwa ayo si amagambo rwose akwiye umukuru w'igihugu ibihe byose yaba arimo yaba ari mu gihe cy'amatora yaba ari no mu bihe eh, bisanzwe byo kuyobora igihugu hanyuma ikintu gikomeye cyane ni amagambo atajyana ku ihumure ni amagambo atajyana ku mahoro ni amagambo atajyana ku ituze n'igashuza ntambara mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo turasubiza amaso inyuma turebera hamwe amakuru makuru yaranze umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu muri politiki ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ubutabera n'umutekano ku rwanda n'amahanga mu kwezi kwa munani kwa bibiri na makumyabiri na gatatu leta zunze ubumwe za amerika ibinyujije kuri minisitiri w'ububanyi n'amahanga wayo bwana antony blinken yatangaje ko yavuganye kuri telefone na perezida w'u rwanda paul kagame ku kibazo cy'umutekano muke uranga umupaka uhuza u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo yisunze urubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter Blinken yavuze ko yabwiye Kagame ko yizera ashimitse ko hazaboneka umuti unyuze mu nzira za diplomasi kuri ibyo bibazo byo kurebana ay'ingwe kandi ko buri ruhande ruzafata ingamba zo kugira ngo amazi atarenga inkombe mu kwezi kwa cyenda ifatiye ku bibera muri repubulika ya demokarasi ya kongo nibwo kandi leta zunze ubumwe za amerika yatunze agatoki u rwanda mu bihugu byashyizwe ku rutonde rw'ibikoresha abana mu gisirikare ni ingingo u rwanda rwavuze ko idashobora kuzana agatotsi mu mibanire yarwo n'umuterankunga warwo ukomeye leta zunze ubumwe za amerika ni mu ijwi rya bwana aremu kurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda hari kuri telefone ngendanwa nta ngaruka n'imwe bigira ku mubano w'u rwanda eh, na leta zunze ubumwe za amerika ikigaragara ahubwo ni iki ni uko eh, guverinoma y'u rwanda mu mibanire yayo na leta zunze ubumwe za amerika igomba gusobanura neza ari ibivugwa muri iyo raporo ari n'ibibera muri kariya karere mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda nibwo u rwanda rwashinje leta zunze ubumwe za amerika gushyira imbere inyungu zayo ku mabuye y'agaciro muri afurika mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru basuraga u rwanda barimo uw'ikinyamakuru semanfor perezida kagame yavuze ko amerika yahisemo gukorana na kongo aho gukorana n'u rwanda kubera amabuye y'agaciro icyo gihe umunyamakuru steve clemens w'ikinyamakuru semafor yavuze ko igihe yari i kigali perezida kagame yamubwiye ko politiki ya amerika ku rwanda ndetse no ku karere asanga imeze nk'iyobera kandi mu magambo ye yuje uburyarya perezida kagame yabwiye umunyamakuru ko ibyo amerika ihora ivuga ku rurimi kuri demokarasi rimwe na rimwe bigaragara ndetse bikanumvikana nk'urwenya perezida kagame wakunze kugira ibibazo mu mibanire na amerika muri iki kiganiro yavuze ko ukwiruka ku mabuye y'agaciro y'ingenzi kwatumye abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika bahitamo gukora icyo yise gutonesha kongo kurusha u rwanda aha umukuru w'u rwanda yamaganiye kure iby'amerika inenga u rwanda kugira uruhare mu ntambara ya kongo avuga ko ibyo ari ikibazo cy'inyungu za amerika gusa muri icyo kiganiro perezida kagame yavuze ko arambiwe uburyo amerika yigisha indangagaciro n'uburenganzira bwa muntu nyamara ikaba nta gifatika ikora mu guhana cyangwa kotsa igitutu kongo ku gucumbikira gushyigikira ndetse yewe no gukorana n'abahoze mu butegetsi bwakoze jenoside mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mu kwezi kwa gatandatu kwa bibiri na makumyabiri na gatatu raporo y'impuguke za loni yashinje u rwanda gushyigikira inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu zishinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu no kwica abantu mu kivunge no gusambanya ku gahata abasivili iyi raporo kandi yagarutse ku bihamya bifatika by'uko ingabo z'u rwanda ziri muri kongo mu rwego rwo gufasha abarwanyi ba ma makumyabiri na gatatu cyangwa ahandi zikagaba ibitero ku mutwe wa fdlr generali james kabarebe wahoze ari umujyanama wihariye wa perezida kagame mu by'umutekano niwe washyizwe mu majwi cyane ku bahuzaga ibyo bikorwa bigamije kwigarurira uduce ducukurwamo amabuye y'agaciro minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'amerika mu gusubiza kuri raporo ya loni yahamagariye u rwanda guhagarika bwangu rukareka gushyigikira inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu zashyiriweho ibihano na loni ndetse na amerika aha kandi iyi minisiteri yasabye u rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa kongo u rwanda rwamye ruhakana gushyigikira umutwe w'inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'amerika kandi yamaganye imikoranire hagati y'ingabo za kongo n'imitwe myinshi yitwaje intwaro irimo n'uwa fdlr washyiriweho ibihano na loni ndetse na leta y'amerika ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu isize imanga yuzuye ingorane mu mibanire ya kongo n'u rwanda tugume mu rwego rwa politiki mu kwezi kwa cyenda kwa bibiri na makumyabiri na gatatu perezida w'u rwanda paul kagame ukuriye ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi yatangaje ku mugaragaro ko aziyamamariza kongera gutegeka u rwanda mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane hari ku nshuro ya mbere perezida kagame abitangaje mu buryo bweruye ko aziyamamariza manda ya kane ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe mu kwezi kwa karindwi kwa bibiri na makumyabiri na kane hari mu kiganiro bwana kagame yagiranye n'ikinyamakuru jeune afrique cyagarutse ku ngingo zinyuranye zirimo demokarasi umutekano mu karere n'ububanyi n'amahanga urungurutse mu itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda nk'uko ryavuguruwe kuva mu bihumbi bibiri na gatatu kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nta nkomyi ryashyize kuri perezida kagame ku kuba yageza mu bihumbi bibiri na mirongo itatu na kane ategeka igihe yaba abishatse ishyaka fpr inkotanyi rimaze imyaka mirongo itatu riri ku butegetsi amahanga n'abanyagihugu babona perezida kagame nk'umutegetsi wazanye impinduka zifatika mu kubaka no kuzahura ubukungu bw'igihugu cyari kimaze gukegeshwa n'intambara ndetse na jenoside mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ku rundi ruhande imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bakunze kumushinja kutorohera abatavuga rumwe nawe no guhonyora uburenganzira bwa muntu kuri madame victoire ingabire umuhoza umukuru w'ishyaka darufa umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ritaremerwa n'amategeko agasanga hari hageze ko perezida kagame yabisa abandi bagategeka akabishingira ku ki itegeko nshinga ko ryahinduwe bibiri na cumi na gatanu rimuha ubwo burenganzira bwo kongera kwiyamamaza muri manda itaha ariko nge iyo nsesenguye yakoze byinshi yakoze byinshi byiza kuba u rwanda rutabaye nka somaliya yakoze byinshi byiza iterambere hari aho ryageze ariko hari n'ibitarashobotse bitarashobotse bijyanye cyane no kubahiriza uburenganzira bwa muntu bitarashobotse cyane ku bijyanye na demokarasi mu gihugu cyacu urugendo rw'ubwiyunge rukiri rurerure ibyo rero bitashobotse ntekereza ko byari kuba byiza yemeye hakaba andi matora anyuze mu mucyo mu bwisanzure ariko atayarimo kugira ngo ahe abandi urubuga nabo bamukorere mu ngata
dukubita akajisho noneho ku rwego rw'ubutabera mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu hari mu kwezi kwa gatatu umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda bwana paul rusesabagina yasohotse mu gihome ku mbabazi z'umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame ni igikorwa cyagizwemo uruhare n'igihugu cya katari cyabaye umuhuza hagati y'u rwanda na leta zunze ubumwe za amerika iki gikorwa kandi amerika yaragishimye mu itangazo perezidansi ya amerika yashyize hanze rusesabagina akimara gusohoka perezida joe biden yumvikanishije ko ari ibyishimo kubona rusesabagina yararekuwe akajya kubana n'umuryango we minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika nayo yashimye icyo gikorwa anthony blinken minisitiri w'ububanyi n'amahanga avuga ko amerika yifuza u rwanda rutekanye rwatera imbere kandi ko nta mwanya urugomo rwa politiki rukwiye kugira muri izo mpinduka akimara gusohoka muri gereza nkuru ya nyarugenge iri mu nkengero z'umujyi wa kigali mageragere bwana rusesabagina wamamaye kuri filime hoteli rwanda kubera abatutsi yarokoye yaruhukiye muri ambasade ya katari mu rwanda paul rusesabagina yari yarakatiwe gufunga imyaka makumyabiri n'itanu nyuma y'uko inkiko z'u rwanda zimuhamije ibyaha byiganjemo iby'iterabwoba yasohokanye n'abandi bafungwa makumyabiri baregwaga ibyaha bimwe ageze muri leta zunze ubumwe za amerika rusesabagina mu kwezi kwa karindwi umunsi u rwanda rwizihizaho ubwigenge hari ubutumwa yashyize ku muyoboro wa youtube agaruka ku rugendo rwe muri gereza zo mu rwanda yabanje gushimira abagize uruhare mu ifungurwa rye by'umwihariko nkeneye gushimira leta zunze ubumwe za amerika kuba zaritaye ku kibazo cyanjye nicyo cyakoze itandukaniro igihe amerika yavugaga ngo ibintu bishobora gukomeza u rwanda rwemeye kwicara ku meza mwarakoze kurengera ubuzima n'ubwisanzure bwanjye bwana rusesabagina yanasobanuye impamvu yahisemo gushyira hanze iki kiganiro ku munsi u rwanda rwaboneyeho ubwigenge dusohoye iyi videwo ku itariki ya mbere y'inyakanga ari wo munsi w'ubwigenge bw'u rwanda umunsi igihugu cyanjye kavukire cyabonye umudendezo kikava mu bukoroni ikibabaje ni uko uyu munsi nyuma y'imyaka mirongo itandatu n'umwe abanyarwanda nta bwisanzure bafite ubu abanyarwanda ni imfungwa imbere mu gihugu cyabo ku byatangajwe na rusesabagina ubutegetsi bw'u rwanda bwirinze kugira icyo bubivugaho uyu mugabo na bagenzi be bashinjwaga ibyaha bikomoka ku bitero byagabwe n'umutwe wa mrcdfln mu bice bitandukanye by'u rwanda birimo intara y'amajyepfo n'uburengerazuba rusesabagina yari yarazanywe mu rwanda akuwe muri emira ziyunze z'abarabu imwe mu miryango mpuzamahanga iharanira ibyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu yabyise ishimuta yisanze yageze mu rwanda mu buryo atari yiteze mu kwezi kwa munani kwa bibiri na makumyabiri inshuti mukomeje kudukurikira muri cyateze amatwi radiyo ijwi rya amerika mu kiganiro dusangira ijambo turasubiza amaso inyuma turebera hamwe ibyaranze ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu muri politiki ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ubutabera n'umutekano muracyumva eh wagira ubusa i kigali mu rwanda ntitwavuga kuri politiki y'u rwanda muri bibiri na makumyabiri na gatatu tutavuze ku nkuru y'itabaruka ry'umunyapolitiki ukomeye utaravuze rumwe n'ubutegetsi bwabanjirije uburiho mu rwanda ndetse n'ubwabusimbuye ni nyakwigendera faustin twagiramungu wamamaye nka rukokoma uyu ni nawe wabaye minisitiri w'intebe w'u rwanda kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane kugeza mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatanu kandi nk'uko mbikubwiye abanyarwanda bagomba kumenya kubana byanze bikunze aho yaganiraga n'ijwi rya amerika agaruka kuri bimwe mu byo atemeranyaho na leta iriho bwana faustin twagiramungu wabaye minisitiri w'intebe wa leta ya mbere ya fpr inkotanyi mu rwanda muri mirongo cyenda na kane yitabye imana i buruseli mu bubirigi afite imyaka mirongo irindwi n'umunani nk'uko umuryango we wabitangarije ijwi rya amerika nyakwigendera twagiramungu yazize urupfu rutunguranye bwana jean batiste nkuruyingoma bari kumwe muri iyo leta y'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yari minisitiri w'itangazamakuru twagira mu nguriro yari muri bantu mirongo itatu na batatu basinye basaba ko amashyaka menshi yongera kwemerwa ikindi rero tutazamibagirwaho uzi ko mu ntambara umuturage bavugaga ko aziranye n'abantu bo muri fpr cyangwa yavuganye nabo uzi ko bamufungaga mu byitso twagira mu nguwe ari perezida wa mdr yarahagurutse ajya i buruseli avugana n'inkotanyi na perezida wa fpr ndetse bagirana amasezerano arasinya aragaruka mu gihugu icyo gihe ni ikintu gikomeye cyane ndetse bamwe bumvaga cyangwa ufatwa nk'umwanzi w'igihugu akaba yakwicwa cyangwa agafungwa sinzi niba icyo kintu abantu bakibuka bwana faustin twagiramungu yagize uruhare rukomeye mu biganiro by'amahoro byaje kugera ku masezerano ya rusha muri ibyo bihe noble marara utakiba mu rwanda yari umusirikare w'inkotanyi nawe hari ibyo atazibagirwa kuri nyakwigendera rukokoma faustin tubagiramungu ikintu gikomera cyane muri jyewe mwibukiraho ni ukuba yarahagaze hagati y'igihe cyari gikomeye cyane aho leta yari iriho mu rwanda itemeraga abanyarwanda baturutse mu mahanga bateye u rwanda babita abanyamahanga aravuga ati abo ni impunzi zagiye hanze ziragarutse tugomba kubakira kandi ntabwo twagira amahoro tutabakiriye nk'abanyarwanda ati ibi ni ibinyoma byo kubita abanyamahanga nyakwigendera bwana faustin twagiramungu yavukiye muri komine gishoma mu cyahoze ari perefegitura ya cyangugu ubu ni mu burengerazuba bw'u rwanda yari imbere mu babyukije ishyaka MDR mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe arariyobora kugeza avuye mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatanu nyuma y'urupfu rwe ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye abantu benshi cyane abari mu kwaha k'ubutegetsi bw'u rwanda bamushinyaguriye gusa bwana tito rutaremara baniganye mu mashuri yisumbuye ku kigo cyitiriwe mutagatifu andereya kiri i nyamirambo mu mujyi wa kigali yavuze ko yafataga twagiramungu nk'umuntu badahuje ibitekerezo muri politiki y'u rwanda ariko ko atari umwanzi w'igihugu uyu wigeze kubaho umuvunyi mukuru w'u rwanda ntahabanya na bwana augustin iyamuremye wahoze ari perezida wa sena y'u rwanda uyu we abona nyakwigendera faustin twagiramungu nk'intwari yatumye bamwe mu banyarwanda batinyuka ingoma y'isi y'igitugu ya nyakwigendera perezida w'u rwanda juvenal habyarimana nyakwigendera rukokoma yari yarashinze irindi shyaka rwandan dream initiative rda rwanda rwiza mu rwego rw'ubutabera uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu usize urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rukorera he mu buhorande ruhaye umurongo urubanza rw'umunyemari w'umunyarwanda bwana felicien kabuga urwo rukiko rwemeje ko uyu munyemari wari ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside adashobora kuburana kubera impamvu z'uburwayi nk'uko byemejwe n'abaganga ni ingingo yaguye neza uruhande rwunganira kabuga n'umuryango we mu gushaka kumenya uko u rwanda rwakiriye ibi ijwi rya amerika ryabajije ambasaderi olivier nduhungireho uhagarariye u rwanda mu gihugu cy'ubuhorandi birumvikana rero yuko atari ibintu twakwishimira kuko ubutabera bwaratingijwe bituma tugera kuri iyi situwasiyo bwana felicien kabuga yafatiwe mu gihugu cy'ubufaransa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ni nyuma y'imyaka isaga makumyabiri inzego z'ubutabera zimuhigisha uruhindo uyu mugabo uvuka mu cyahoze ari perefegitura ya byumba yahoze ari ba mwana wa perezida juvenal habyarimana afatwa nk'ubutegetsi buriho mu rwanda nka nkingi ya mwamba mu bacuze bakanatera inkunga jenoside yakorewe abatutsi leta zunze ubumwe za amerika yari yaramushyiriyeho akayabo ka miliyoni eshanu z'amadolari ni ukuvuga asaga miliyari esheshatu z'amanyarwanda kuba ari kugaragaza aho yari aherereye tugaruke ku ngingo y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ingingo yo kohereza abimukira mu rwanda ndetse n'impunzi ziva mu gihugu cy'ubwongereza yakomeje kuzamura impaka z'urudaca muri bibiri na makumyabiri na gatatu inkiko z'ubwongereza zemeje ko iyi ngingo ihabanye n'ibyo amategeko ateganya zemeje ko u rwanda ari igihugu kidatekanye ku buryo hari impungenge ko abahagera bashobora kuzisanga rwabasubije mu bihugu bahunga hanze y'ibyemezo by'inkiko ibihugu byombi bibinyujije mu nzira za politiki na diporomasi mu mpera z'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu zasinye amasezerano yemeza ko bazohereza abo bimukira n'impunzi mu rwanda ni amasezerano yashyiriweho imikono i kigali mu rwanda ubwongereza bwahagarariwe na bwana james clever minisitiri w'umutekano w'icyo gihugu The treaty that we signed today builds on that joint work. It takes the uh, positive professional attitude that you and your governments display and allies it with the uh, work that the UK is doing.
amasezerano twasinye uyu munsi ashingiye kuri ibyo byakozwe bigaragaza ubunyamwuga bwiza mu migirire yanyu na leta kandi birahura n'akazi ubwongereza buri gukora mu guhashya iki kibazo turashaka gukora uburyo abantu babaho batekanye kandi bateye imbere ku ruhande rw'u rwanda naho hari hari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda bwana vincent biruta we continued uh, with this uh, partnership because we believe that uh, we are doing the right things to contribute to, to a solution to this global migration crisis you mentioned it we have uh,
twakomeje ubwo bufatanye kubera ko twemera ko turi gukora ibintu by'ukuri mu gushaka igisubizo ku bibazo by'abimukira bigaragara hirya no hino ku isi haba ku bategetsi imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu imiryango itegamiye kuri leta itangazamakuru n'abandi bantu ntibayivuzeho rumwe twashatse kumenya icyo abaturage b'abanyarwanda bavuga kuri iyi gahunda twabajije umwe mu bahoze batuye i nyarutarama mu midugudu ya kangondo na kibiraro hazwi nko muri banyahe kugeza ubu bamwe muri bo baracyasembera nyuma yo kutavuga rumwe n'ubutegetsi ku ngingo yo kubimura ku gahato mu mitungo yabo kubera ibibazo twagize twahuye nabyo bijyanye n'imiturire mu mujyi hano byatugoye hazamo kutwangaza niko nabivuga numva ntacyo yamarira n'abazayijyamo nta n'icyahari abamarira bitewe n'uko wenda si uko nimba ari uko mbabaye ko hari ibyo nari niteze ntagomba kuba nabona nkumva rero no kubyitaho ntacyo bivuze nta gisobanuro bifite kuri ngewe kuba umunyamahanga ukaza hano iwacu kumva ko uzagira ibyishimo ngewe mwene gihugu narabibuze sindizi uko uwo munyamahanga aba abyumva kuri wowe urumva ari nk'inzozi numva ibyishimo azagira nabyita ko byaba bigirwa ku mashyi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu mu rwego rw'umutekano umukuru w'u rwanda paul kagame yakoze impinduka zidasanzwe kandi zikomeye mu gisirikare aho yavanyeho generali jean bosco kazura akamusimbuza uwari liyetona generali mubaraka muganga ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo bibiri na makumyabiri na gatatu isize mubaraka muganga ahawe ipeti rya generali hari n'abandi bahinduriwe imyanya mu gisirikare abandi bongezwa amapeti ndetse n'abirukanywe kuri izi mpinduka abasesenguzi basanga hari icyo zigamije porofeseri umari harufani impuguke mu busesenguzi muri politiki mpuzamahanga n'umutekano yabibwiyeho ijwi rya amerika ngira ngo twese turabizi ko hari uriya mutwe wa emu makumyabiri na gatatu ibihugu bikomeye birimo na leta zunze ubumwe za amerika ah, bishinja u rwanda ko rufasha uwo mutwe noneho leta ya kongo kinshasa yo ubwayo ikaba ibivuga mu mugaragaro idashidikanya itajijinganye ivuga ko umutwe wa makumyabiri na gatatu ari u rwanda rwateye kongo ugasanga rero nk'ibyo bibazo nk'uko birimo bigenda bigaragara kagame kuba yakora amahinduka mu gisirikare byose biri muri iyo njyana kuba twumva umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu kandi usize mu rwanda perezida kagame icyarimwe n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u rwanda yemeje ko abasirikare bakuru n'abato bajya mu kiruhuko cy'izabukuru abo barangajwe imbere na generali james kabarebe wari umujyanama wihariye wa perezida kagame mu bijyanye n'umutekano generali kabarebe yanabayeho umugaba mukuru w'ingabo z'u rwanda n'iza repubulika ya demokarasi ya kongo ku butegetsi bwa perezida rohan desire kabila bwa mbere mu mateka y'u rwanda kuva fpr inkotanyi ifashe ubutegetsi abasirikare bo ku ipeti rya generali bagera kuri cumi na babiri bagiriye icyarimwe mu kiruhuko cy'izabukuru twibukiranye ko mu ntangiriro za bibiri na makumyabiri na gatatu mu kwezi kwa mbere aribwo humvikanye inkuru ku rupfu rw'umunyamakuru john williams intwari wari umuyobozi w'ikinyamakuru ireme news net na pax tv yakoreraga ku muyoboro wa youtube inzego z'umutekano zivuga ko uyu wari umunyamakuru icyarimwe n'impirimbanyi yazize urw'impanuka zo mu muhanda ubwo yari kuri moto mu gicuku ataha mu mujyi wa kigali imodoka ikamugonga imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka human rights watch ufite icyicaro muri amerika ihora igaragaza icyafatwa nk'akangononwa isaba ko haba iperereza ryigenga ku rupfu rw'umunyamakuru ntwari ni mu gihe kandi bibiri na makumyabiri na gatatu isize bwana jean marie vianney gatabazi wahoze ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bigoye kumenya aho yaba aherereye nyuma yo kumuvana kuri uwo mwanya yagaragaye mu birori byo kwimika umutware waba mu bwoko bw'abakono umuhango wafashwe n'ubutegetsi nk'ugamije kongera gucamo abanyarwanda ibice perezida kagame yavuze ibyo yaganiriye na gatabazi kuri uwo muhango
nubwo nawe naramuhamagaye gatabazi iki hasi ibyo nazo ni abapi nawe ubura umukono uri igisambo gusa ugomba kuba utazi n'icyo uri cyo we
nyuma y'uwo muhango wabereye mu kinigi i musanze mu majyaruguru y'u rwanda benshi mu bategetsi bawitabiriye barirukanywe mu kazi abandi barimo abasirikare bakuru bo bari barabafunze ku ikubitiro abasivile barimo gatabazi na justin kazuza wagombaga kwimikwa nk'umutware w'abakono ntibongeye kugaragara amakuru akavuga ko gatabazi na kazoza baba bafungiwe ku murindi wa kanombe muri gereza ya gisirikare umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu usize ubutabera bw'u rwanda butangiye kuburanisha bwana aimable karasira uzaramba ku byaha byo guhakana gupfobya no guhishingira jenoside uyu uvuga ko ahirimbatanira kurwanya icyo yita akarengane aregwa ibyaha bikubiye mu magambo yavugiraga ku muyoboro wa youtube n'umwe mu barokotse jenoside inamugiraho ingaruka kuko yamusize iheruheru inamusigira uburwayi bwo mu mutwe abaganga bemeza ko butatumye atakaza ubushobozi bwo gutekereza neza karasira akavuga ko aregwa ibyaha biri mu nyungu za politiki kandi ko atazateshuka umurongo yiyemeje mu rwanda kandi ku nshuro ya mbere haburanishijwe imanza z'ibyaha by'iyicarubozo ziregwamo igihiriri cy'abagabo cumi n'umunani n'abandi bagihigishwa uruhindu barega kwica abafungwa bagera muri barindwi hari kandi n'abandi bakuye ubumuga mu magereza bayoboraga abaregwa ni abahoze bayobora amagereza atandukanye n'abafungwa babafashaga gukora ibyaha inshuti bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo tubifurije ishya n'ihirwe mu mwaka mushya mutange w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane muzawugiremo ishya n'ihirwe muzawugiremo imigisha myinshi muzawuhahiremo muronke imana izabarinde ibageze ku byiza byinshi mwifuza njye mwumvaga kuri mikoro nari ehe bagira ubusa naho utaha turagushimiye eric bagira ubusa namwe nshuti mwatwumvise uyu munsi ndetse namwe mwitabiriye gahunda zacu umwaka wose urangiye ndabashimiye mwese murakarama